mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika abatwumva mwese kuri uyu mwanya nongeye kubasuhuza kuri wa gatandatu mbaha ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwese mwese nkabitsamuye aho muri ni fcn karekezi kuri mikoro hano i washington mwese kandi ikaze mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika mumenyereye kuri iyi saha
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikaze mwese rero ku rw'i ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga buri wa gatandatu tubaha umwanya uhagije wo kuganira natwe mutubwira amakuru yabereye aho iwanyu mutuye ndetse n'aho mukorera yewe dufata umwanya tukarebera hamwe n'amakuru yaranze akarere k'ibiyaga bigari afurika ndetse n'isi hari nk'inama yahuje abakuru b'ibihugu by'umuryango wa afurika y'uburasirazuba yabereye i kampala muri uganda hari kandi n'iyicwa ry'impunzi z'abanyekongo mu rwanda mu karere ka karongi iryo yicwa ryabereye imbere y'ibiro by'ishami ry'umuryango w'abantu ku mpunzi hcr iki ni ikibazo kivugwaho mu buryo butandukanye kandi ni ikibazo muri iyi minsi twabatangarijeho amakuru anyuranye ku buryo butandukanye muduhamagara rero tuganire ku bibazo byose n'ibindi mu kiganiro muri isanga mbibutse kandi ko nimero watsapu mwakoresha ni kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe nyisubiremo nimero watsapu mwakoresha kugira ngo tuganire ni kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe nibutsa abifuza kuganira bose ko kuganira no kungurana ibitekerezo ni uguhana umwanya umwanya si mwinshi cyane si munini cyane ku buryo twifuza ko buri wese yagira uruhare tukaganira twitonze tukumvikana tukungurana ibitekerezo ariko kandi nta kwiharira ijambo mbibutsa ko mushobora kandi kudukurikira mukoresheje aderese yacu ya imeri kuri radiyo yacu arobaze jimeri akadomo kome naho kuri facebook aderese mwakoresha ni radiyo yacu kuri site yacu abifuza kujyaho mukareba amakuru atandukanye ni wa eshatu radiyo yacu voa akadomo kome kuri twitter nabwo ni radiyo yacu ni radiyo ijwi ry'amerika hano i washington ubu rero umwanya ni uwanyu e, kuri telefone dufite umunywanyi wa mbere ni ngenda kuri yo uratwumva aho uri
ndabumva ndabumva mwiriwe urakomeye cyane ikaze kandi ku ijwi ry'amerika
basha turakomeye sinzi namwe hiye uko mukomeye cyane kabisa natwe turakomeye ufite n'akarusho ubaye uwa mbere uyu munsi kuwa gatandatu kuba kwitabira ibiganiro byacu niwe duhaye ijambo rya mbere none amakuru y'aho ese tuye hehe usanzwe
yewe amakuru nashaka kuvuga nashaka kuvuga ku byerekeye ziriya mpunzi zo mu rwanda z'abanyekongo zagiriye ingorane mu rwanda kabisa mubona yuko ibi bihugu byacu urabona nko mu myaka yahera hariho impunzi zaguye mu gatumba ukaraba abarundi baheruka kwicirwa muri congo bahunze abo nabo urabona biciwe mu rwanda barahunze nkaca mbona yuko ibihugu uko ari bitatu harimo akantu gahaze kabisa bihohotera impunzi ziza zaje z'ibitaka je nibaza yuko hagati y'ivyo bihugu vyogira urunani rw'intamenwa bikaraba ukuntu vyoza birakingira impunzi ziba zaje zibataka kuko nabyo ziba zikeneye yuko zibaho kuko impunzi ikeneye gukingirwa ku isi yose haba ituye ibyo uvuga nibyo ni ukuri si n'impunzi gusa ahubwo ni umuntu wese aho ava akagera kubera ko agaciro k'umuntu ntagereranywa birumvikana ari ikibazo cyawe kirumvikana igitekerezo cyawe kirumvikana wagisangira n'abantu benshi umuntu n'inkundi eh, umuntu sinywa ko niyo ari impunzi aba ari umuntu by'ibanze niyo mpamvu rero ko icyo yifuza cyane cyane agaciro ke n'uburenganzira bwe nta kindi umuntu yabigereranya urakoze cyane none se we Ndashaka kongera ko no kuvuga nshimira perezida zuma kubona yaratanze imihoho igihugu cyiwe kitamaraso gisesetsemwo bena ujya mutama wo muri zimbabwe robert mugabe nkaca mvuga ati n'abandi bo mu bindi bihugu bitandukanye bo muri afurika borabira kuri ako karorero kugira baze barakinjura ingora kugira baze barakinjura ntihabe ingorane zo gusesa amaraso kabisa icyo nicyo cyiyumviro nashaka gushyikiriza murakoze urakoze cyane nawe uvuze muri afurika y'epfo uvuze muri zimbabwe ariko hari n'uwo minisitiri w'intebe wo muri etiyopiya nawe weguye yatanze imihoho atangaza ko yifuza ko amavugurura ya politiki yakorwa mu buryo busesuye kandi mu buryo bugenze neza cyane muri etiyopiya byabaye nyuma y'uko hari imivu y'amaraso hari abantu bigaragambije ko ibibazo bari bafite bitandukanye bigatuma rero nyuma yaho minisitiri w'intebe yegura gusa muri etiyopiya nongeye kunganira ubwo ngubwo ni uko igisirikare cyahise gitangaza ko kigiye gushyiraho amezi atandatu y'ibyo twakwita ibihe bidasanzwe bivuze ko abasirikare izo ngabo nibo bazabagenzura ibijyanye n'imiyoborere hafi ya yose y'igihugu ariko nanone twabyita intangiriro turizera ko n'ahandi bizagenda bitungana nk'uko babivuze kandi hari ikibazo ikibazo si impunzi muri make niba ariko nabivuga ikibazo si impunzi ahubwo ikibazo ni uburenganzira bwa buri muntu no kuba ibihugu bifite imiyoborere myiza kandi iboneye urakoze cyane rero
namwe ndabashimiye rwose kukigora umuduha murakoze imana ibazigame nawe rwose imana iguhezagire nibutsa abatwumva ko ni radiyo ijwi ry'amerika i washington dc kuri telefone kandi dufite uyu mukunzi w'ijwi ry'amerika ni daniyeli ndakumva nawe
yego muraho urakomeye cyane daniyeli uherereye hehe
Ah, ndi mu rwanda uri mu rwanda mu kahe karere kuwuhe murenge cyangwa mu ihe ntara Ah, oh, so- so, umbabarire kubera kenshi nkunda gutake- gutanga ibitekerezo abantu batishimira nta nkunda kuvuga umurenge ndimo nta kibazo ubwo urifashe ariko igiha- eh, igihari ndi mu rwanda yenda aho waba uri hose nta kibazo turakwakira Eh, ndewe ndashaka kuvuga kuri ziriya mpunzi yego ngewe ikibazo cy'impunzi ni ukuri birababaje hari ikintu ngewe ibyisobanuro bya leta y'u rwanda ubundi leta y'u rwanda byanga byakunda i- politiki yayo ira- i- i- i- i- iragize irahanitse byanga byakunda ishaka ukuntu isobanganya ibimenyetso ntabwo byumvikana ngewe ndavuga ukuntu bavuga yuko ngo impunzi zateje akavuyo n'ukuntu babarashe baravuga yuko ubwabo nta nubwo bemera ngo kuba barashe amasasu ariko ngewe nkurikije ukuntu bimeze ngewe barabarashe iti kubera iki biriya bintu ni ibintu byari bisanzwe biteguye niba mwarakurikira neza mu makuru yanyu yego uriya muyobozi wayo yari yavuze yuko abayobozi bamuhamagaye bamubwira ngo abantu baz- bazapfa cyangwa amaraso azameneka azajya ku gatwe kawe bivuga ngo bishobora gu- mbere bigitangira umugambi n'ubundi wo kuzakora igikorwa nk'icyo cyari gitabwe giteguye kubera ko bamushyizeho iterabwoba ngo barebe ko wenda yabasubiza inyuma we kandi nawe ari umuntu ku giti- ari abandi bantu ku giti yapanze bitashoboka biriya bintu urabizi ku munota wa mbere umunsi wa mbere nawe urabizi barabarashe wa wundi uri ku bamurashe mu kuguru abandi mu mutwe ibyo urabizi neza biriya bintu byo kuvuga ngo babarashe ejo bundi ku wa kane ni ibintu byari bisanzwe bisanzwe n'ubu ntabwo wavuga ngo byarabatunguye cyane ubwa mbere urumva noneho nkibaza nkibaza ngo ngo- noneho hari ahantu nasomye mu binyamakuru mu rwanda bavuga ngo n'abandi ngo abanyarwanda ngo bose babirebereho ngo yuko ngo amategeko ngo yuko ngo- ngo- ngo- ngo ugomba ko agomba kubahirizwa noneho njye nki- nkibaza ubundi amategeko a- a- niba yishwe ni ngombwa ngo abantu bahohoterwe ese nkibaza bari ziriya- bari abantu bapfuye bazabazwa nde Muri Bazabazwa make- abayobozi b'impunzi bazabazwa leta bazabazwa nde Ese icyo ni ikibazo icyo Icyo ni ni ikibazo.
ikibazo mba ndimo kwibaza ikindi cya kabiri ko bavuga ngo umuntu nayo ukora imyigaragambyo a- ajya yisabira uruhushya hari ibintu rero hano mu- hano muri afurika hano mu rwanda ntabwo ubu nta bwisanzure buhari icyo kubera iki ntabwo u- u- u- igihe igihe kiragera cyo kujya kuvuga ngo ngo iki gihugu kirongera kwaka uburenganzira bwo kwa- bwo gukora imyigaragambyo mu buryo bw'amategeko ntabwo bishoboka hano ntabwo ushobora kuba wanga ikintu urumva ngo ugende ngo ukivuge ngo wake uburenganzira ngo ubwemererwe urumva nanone noneho nawe reka nkubwire niba impunzi bimeze kuriya ari abantu bo hanze ari amamiliyoni ari ibihumbi bingana kuriya wowe urambwira ngo niyo mwaba muri abantu ijana mu- mu- muri abanyarwanda urabona ugiye gushaka ku- u- intuzi imyigaragambyo urabona byagenda gute noneho uturanye n'abantu wenda mutarimo kuvuga rumwe Ye, urabona utangiranywe niko- cyangwa utahutazwa noneho birenzeho Eh, Daniel rero reka reka duhine amagambo kuko njye nifuza ko twaganira na tw- n'abantu benshi bashobotse kubera ko hari benshi cyane bari kuri telefone bifuza kugira icyo badutangariza muri make icyo wumvikanisha uragira uti ikibazo ni uburenganzira bw'ibanze bwa muntu Ete- utese iyo umuntu arenze ku mategeko ni ngombwa ko yicwa
yego Ye, rwose twakumvise cyane mu ngambo barere bazabikore ubuvugizi biriya bintu bizarangira hariya kandi ntibazitwe biriya bisongo reka mbanze nkubaze biriya bari bafite ubushobozi bwo gukora ibyo bisongo erega hari ikintu gihari hari ikintu gihari mu rwanda i- iyo babona hari ikintu bu- burimo gushinjwa cyangwa wenda kugira ngo bagusiga icyasha niyo biriya bisongo byaba bihari ntabwo byaba birenze wenda nka makumyabiri ariko bahise babwira birebire ariko ubundi reka nkubaze ko umunyamakuru yababajije ngo eh, aya ma ibi bitoyi biri hano n'aya masasu yanyanyagiye kuki babihakanye urumva ayo maraso yarahari kuki bayihakanye yari yavuye he Ye, ariko niko- abantu eh, basigaye birengagiza ariko ukuri, Danye, bageze ye- babona n'ibimenyetso nabyo babyenderaho mu bakora.
ndakumva rwose ndakumva intimba umubabaro ufite nda ura- urumvikana mu magambo yawe icyo twavuga gusa ni uko uburenganzira agaciro k'umuntu ni ntagereranywa kandi nk'uko bivuga n'ubwo ubivuga bwose ariko ibimenyetso ntawe bisibanganya ngo bisibangane n'ubwo wabigenza gute ibimenyetso burya birigaragaza kandi iyo ubuzima bw'umuntu bwatakaye iyo umuntu yishwe ntabwo wavuga ko atapfuye kandi bigaragara n'icyamwishe kiba kigaragara kenshi ku buryo ntawabiha- ntawabisibanganya nubwo wabisibanganya ku munota uwo nguwo ariko biba bikigaragara dukomeze rero wakoze cyane kuri telefone na daniyeli dufite nanone kuri telefone peter uratwumva
yego ndakumva ye peter amakuru yawe urahagana he
ni mu mujyi wa gitega mu burundi Mm, igitega mu burundi aho mwifashe mute
basi gitega n'isaha kuri turashima imana icyo wita sawa ni iki peter
icyo twita sawa Mm.
tuba tumeze neza kumera neza no kugira gute
uvuga hari umutekano abantu bishyira bizana ibintu byose aba ari sawa aha komeza noneho amakuru ki aho ngaho ubwo tubwire muri makeya agashya
mushatse muvuga gute tubwira agashya kari aho ngaho igitega igitekerezo cyawe ni ikihe icyumviro cyawe ni ikihe
ibitega n'isaha gera nk'icyiyumviro cyerekeye izo mpunzi z'abanyekongo mu rwanda nta kibazo rwose gitange
ndibaza kuba impunzi umuntu si we abyigira rero kuba bakoze ibintu barekurwa n'amategeko byaza ko leta y'u rwanda itari guca ifata ibyo bintu byose ikabarasa ikabagira ahantu ibibazo yuko kwitwa impunzi no munsi n'abakongomani bitwa impunzi ni nko kwebwe kandi ushobora gusanga mu rwanda naho ari impunzi zigiye mu bindi bihugu Mhm.
asaba yuko nasere asaba yuko nasere yokurikiza amategeko agenga impunzi amena leta y'u rwanda nyine kugira hagati y'akazi n'amuntu kanukubahirizwa yes Mm. ni byiza rwose natangiye mbivuga mu kiganiro peter ko uburenganzira bwa muntu agaciro ka muntu yewe ubuzima bw'umuntu ni ikintu cyubahirizwa no- cyatangajwe no mu mata- no mu itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ku buryo ubusanzwe za leta n'abantu ubwabo ari ikintu bagomba kubahiriza ndabisubiramo natangiye mbivuga iki kibazo kijyanye na- n'iyicwa rya bariya bantu b'abanyekongo hariya mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda ni ikibazo twavuzeho cyane mu makuru yacu muri iyi minsi ariko kandi icyo twakumva twanatekerezaho ku buryo burambuye ni uku hari n'uwabivuze bwa mbere ikibazo cy'impunzi muri kariya karere mu rwanda mu burundi muri kongo ariko nanone twareba tugasanga abenshi mu bahunga ni abavuga ikinyarwanda ni abavuga ikirundi ikibazo ubwacyo si impunzi ahubwo ikibazo ndumva wate- u- tukivuga bwa mbere twavuze ko ikibazo ni imiyoborere mu bihugu yagombye kumva ko abantu bafite uburenganzira bw'ibanze uburenganzira ku buzima uburenganzira bwo kubaho ndagushimiye cyane rero Peter aho igitega reka dukomeze twumva undi uri wa telefoni nitwa ntihabose ariko nibutse abatwumva ko mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro ndetse ni karekezi ni kuwa gatandatu turabaha ijambo aho muri hose icyo mushaka kuvuga ku- cyane cyane ku makuru yabaye aho iwanyu musangiza abumva radiyo ijwi ry'amerika ibibazo cyangwa se ibyumviro mufite cyangwa se udushya mufite aho iwanyu ntiha bose uratwumva
ndabumva neza urahaganaye
nanjye ndi i kigali mu rwanda nawe uri kigali mu rwanda Eh, gusa yewe nanjye ndabona ibiganiro ubundi kiba ari byinshi bikwiye gutanga ibitekerezo ku bintu bitandukanye ariko nda- ndi- ndizera ko nta wundi muntu uri buvuge igitekerezo gitandukanye n'icya ziriya mpunzi n'impunzi ku isi muri rusange muri ino minsi zi- ziragiramiwe ariko we baka uburenganzira bwabo iki- iki- turisanzuye Yego.
hano reka ba nibyo ye nta kibazo buriya buriya oni nubwo yitanguranyije ikagenda ivuga ngo ngo uburenganzira ngo uburenganzira niyo yabanje kwaka uburenganzira ziriya mpunzi niba ubyibuka neza umuryango w'abibumbye ufite ishami rishinzwe impunzi hcr yarabyutse mu cya kare ivuga ko izo mpunzi itakizishinzwe ivuga yuko zikwiye ngo kumenywa na leta leta ko icyo ishinzwe ari ugucungira impunzi umutekano kuko ari byo biba biri mu nshingano zayo bikaba rwose nk'uko ubucungira abanyagihugu nayo iba ikwiye kuzicungira umutekano hcr nk'ikigo gishinzwe eh, umuryango w'abibumbye mu by'impunzi ya- ya- ni gute yafashe icyemezo cyo kuzirekura ngo zijye mu maboko ya leta ko yabyutse ikavuga ngo ngo ibibazo by'impunzi ntibihariye leta ni uku bagiye bagambanira n'abantu hirya no hino hcr ntabwo ikiri umuryango wizewe murabibona muri za isirayeli nta- impunzi nta gaciro ifite baravuga ati turabohereza muri afurika impunzi ziti ntitubishaka mugomba kujyaho kugahato hcr se hari icyo iri gukora libiya impunzi ziriyo hcr ira- ira- irareba gusa kandi ngira ngo amafaranga atangwa na hcr ni amaleta yo ku isi ayatanga ntabwo nayo ari ayo iba iri buvane umufuka ngo waseri ni umuntu ku giti cye wa- wabonye ayo mafaranga ngo yatanga atunge izo mpunzi ndumva niba nibeshye amafaranga atunga impunzi nayo atangwa n'uwo muryango w'abibumbye aho agatangwa mu buryo buzwi impunzi ikaba izi amafaranga igenerwa ku isi hose izo mpunzi zo mu nkambi ya hano y'abakongomani ayo mafaranga arazwi ese yaratangwaga yatangwaga mu buryo bu- buzwi haseri yabizi uburyo aya mafaranga yatangwaga ibyo byose ntiwabibakira raporo ngo babi- babishobore urashaka kuvuga ko Pasiteri amafaranga yabuze Hmm?
cyangwa urashaka kuvuga ko amafaranga yanyerejwe cyangwa byagenze bite
ibyo ari byo byose wumvise ziriya mpunzi mu maradiyo no mu binyamakuru nawe we- wenda waba warigeze uganira nabo ziranandika no kuri fesibuke ku buryo bwazo bwihariye urumva muri iki gihe nta muntu wapfa kunyegeza amakuru uko yiboneye yego ushobora kubura amakuru kuri radiyo ukayavana kuri fesibuke cyangwa ukayavana kuri yutubu niyo mpamvu wajya kubona ukabona akavidewo karatambutse kuri fesibuke cyangwa kuri yutubu gashyizweho n'umuntu ku giti cye kandi akakashyira ari kuri tele bivuze ngo ariko a- ari aho biri kubera haseri ziriya mpunzi zaritotombaga warabyumvise zivuga yuko zi- zifite inzara uzagenerwaga amafaranga atarenze ijana ku munsi ese amafaranga ijana yatunga umuntu amafaranga ijana wowe wayaguha ngo uyaryemo wayaryamo iki ko n'uruhinja rw'amezi abiri ataruhazi haseri yumvaga ko ziriya mpunzi zo zategereza zigapfa noneho zikabona ku- a- a- ikabona kumenya yuko zibabaye aho kugira ngo zikemurire ikibazo zisize amaboko ya leta ye baza ubwenegihugu se basi ngo zakakazi nk'abenegihugu zigenda mu ntara hirya no hino zikorera amafaranga haseri itanga gute impunzi iziha ikindi gihugu itazihaye ubwenegihugu byangwa izishakire ubwenegihugu zibe nk'abandi bana- benegihugu zishaka akazi zive no mu nkambi basi ziture nk'abandi bose zikoresha amaboko yazo nta ye mpunzi yemererwa kujya gukora ntiha bose imirimo y'aba- y'abasivire mu mu makaritsiye twakumvise cyane rwose twakumvise cyane Haseri rero igitekerezo igihe cyawe cyoza, kirumvikana ntiha bose ihangane gatoya yagambanira impunzi ku isi hose ye twaguhaye ijambo ihangane dusangire n'abandi ko na- hari benshi cyane bategereje ku Eh, murongo wa telefone rwose Eh, murakoze wihangane murakoze cyane ndagushimiye cyane icyiyumviro cyawe kirumvikana ku buryo burambuye gusa icyo nakwibutsa ni uko mu byagiye bitangazwa amakuru yacu ya- yo hambere cyangwa mu minsi yashize mikeya ni uko hcr yaba yaragabanije inkunga yahaga impunzi si mu karere gusa cyangwa se ziriya mpu- ziriya mpunzi zikiziba gusa ahubwo ni ku isi yose kubera ko nayo isigaye ifite amikoro make nta kibazo ubwo Erega naguhaye ijambo ihangane ntibumvikana, ikibazo gato ihangane gato bisaba ihangane gato ntibazi uburenganzira u- bwabo, ubahiriza niba n'abandi.
zishaka gutaha, bazireke iyi zitahe.
ntiya bose ndakumva ubahiriza n'abandi tubahe ijambo Mm.
nabo kuri telefone murakoze.
dufite ndagushimiye cyane rwose kuri telefone kandi turi kumwe na odeta uranyumva nawe
yego ndabumva odeta ikaze kandi
Mwa-
ikaze kwitabira porogaramu zacu kuri rya amerika ni ikiganiro muri isanga watubwira aho waba uherereye n'igitekerezo waba ufite wifuza gusangiza abatwumva
nanjye mperereye kicukiro ikiganiro yego
nashaka kuvuga kuri kiriya kibazo cya ziriya mpunzi yego turakumva
ikibazo nibaza eh, haseri ifite uburenganzira bwo kuba yashyira impunzi mu maboko mm, leta hanyuma leta ikaba yabasha kurwanya- kurwana n'abantu badafite amasasu
turakumva rwose nkaba numva yewe nyuma ingaruka zagira ndumva n'uwagira ni- n'aho ayi- ni- ni byinshi yabibaza hasiteri yabashije kuba yazigabiza leta kuko yari ububasha bwo kuba yazicungira umutekano Mhm.
kuko kugira ngo n'igipolisi kibe cyazirwanya ndumva uriya muyobozi wa hasiteri wavuze ko ko izeguriye mu- biri mu maboko ya leta aribo bagomba kuba bagira gute bahangana nabo
yego turakumva
igitekerezo cyanjye numvaga cyari icyo ngicyo ni igitekerezo cyumvikana nk'uko bivuga uragira uti ese ni- ni- by- byashoboka bite ko umuryango wita ku mpunzi wafata icyemezo cyo kwegurira cyo gushyira amaboko y'igihugu runaka impunzi kandi umuryango ari wo uzishinzwe
ni ikibazo rwose
ni ikibazo ushyize ku rubuga kuri radiyo yacu ngo nanjye nta sinabasha kukigusubiza ku buryo bwumvikana cyangwa se ku buryo burambuye ni ikibazo abantu bakomeje kwibazaho kuva mu gihe ikiganiro gitangira nawe uragishyize ku rubuga rwacu hano kuri radiyo ngo ha- hagire uwagisobanura ariko birumvikana nicyo natangiye mvuga nti ikibazo cy'impunzi hariya abishwe na n'ubu imibare ntabwo irumvikanwaho neza leta y'u rwanda avuga polisi y'u rwanda yatangaje ko abapfuye ari batanu ariko zimwe mu mpunzi zavuze ko abishwe barenze uwo mubare nanone ntabwo turamenya umubare nyawo o- wa- wumvikanwa ku bu- twa- ku buryo twamenya ko abantu bapfuye bangana batya cyangwa se bangana batya uko biri kose mukurikira radiyo ijwi ry'amerika mu makuru yacu ataha tuzabagezaho ibisobanuro birambuye ku bijyanye na kiriya kibazo cy'impunzi z'abanyekongo eh, ziciwe hariya ku bya nyago hcr i karongi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda odeta hari ikindi wakongeraho nzi ko hari abadamu benshi twavuganye mu biganiro byacu bitandukanye hari icyo wavuga ku bijyanye n'abadamu cyangwa se amashusho wabonye amafoto waba warabonye
amafoto kenshi nakunze kubikurikirana kuri facebook mu- umunota ku munota yego
ngenda mbona abana benshi ari naho hari umuyobozi wa po- hari umupolisi numvaga ari kubabwira ngo biteguye kurwana ngo bamwe badashaka kurwana ngo nibajye kuri kotine Mhm.
noneho bose baravuga ngo barabyanze noneho baravuga ngo ubwo ngubwo ngo abashaka kumena amaraso ntibayamene mu by'ukuri nkaba numva agiye bitari bikwiye kuba bafata abana abagore abantu badafite intwaro ngo babe ba- barwana nabo ni ibintu bidakwiriye ni ibintu bidakwiriye
ibintu bidakwiriye rwose mba numva habaho ibiganiro hakabaho kuganira bakumva ibyifuzo byabo kuko na mbere y'uko ha- uriya muryango ushinzwe impunzi hasiteri ujya kubagabiza leta mba numva ha- hagakwiye kuba harabayeho ibiganiro bakaganira bakumva ibyifuzo byabo kuko nicyo bashinzwe
nicyo mbere y'uko bashinzwe haza amaraso agana kuriya na benshi mu mpunzi bakomeje kwi- kuvuga ko byari kuba byiza iyo babanza bakaganira bakumva eh, bagatanga ibibazo byabo bibari ku mutima bibaremereye bibavuna ku buryo nibura hagira ubyumva akareba uko yabikemura ibyo ntibyabaye turafata ibintu aho bigeze eh, ubwo ikibazo tuzakomeza tukiganiraho mu biganiro byacu bitandukanye no mu kiganiro muri isanga ahubwo rwose odita uzatubere ambasaderi ujye witabira gahunda zacu za buri munsi
yego murakoze ahubwo kandi kanababaza gatoya nta kuntu nk'ubu mwategura ikiganiro nk'ikindi nk'umwe mu bashinzwe nk'umwe mu bayobozi muri bo yaba bajyanye na za hashiteru na tukaba twabasha kugira ibyo tumubaza turashakisha rwose natwe bituri ku mutima ko twabona abayobozi mu nzego zitandukanye ku buryo batubwira kuri kiriya kibazo ku buryo burambuye nitubabona dufite telefoni zawe nta kibazo n'abandi benshi cyane cyane aba- abari abategarugori aho muri hose muri gahunda zacu twifuza ko mwagiramo uruhare runini cyane mukaganira mukungurana ibitekerezo yewe mukajya n'inama n'abandi ndagushimiye cyane rero odeta ko witabiriye gahunda zacu
murakoze cyane namwe Ye, kandi ugire wikendi nziza n'ubuzima bwiza
Yego nawe nibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc ni ikiganiro muri isanga ni kuwa gatandatu dufata umwanya urambuye ni isaha nini cyane tukabaha urubuga mukaganira mugatanga ibitekerezo mukabisangiza abanywanyi n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika aho bari hose ku isi dufate noneho kuri telefone dufite elize uranyumva neza
Pawulo cyane Etienne urakomeye cyane rize ndabona ko utize kuri telefone gato aho twihanganira abantu bawe benshi
yego nta kibazo cyane ndabitahura aye none urihe icyumviro cyawe ni ikihe
yego ubu uno mwanya ndi muri komine rugombo mu ntara ya cibitoke ye komera cyane mu rugombo aho
yego murakoze yego nanjye nari mfise ibyiyumviro bishika kuri bitatu yego uhina cyane ariko mu mfunyapfunyo yego ndahina ndahina eh, hari- hari akantu mahe- mwari muhejeje kuvuga ati ngo haseri yaratangaje ku isi yose yuko amikoro ya- ya- yayibanye make ariko nkatangazwa yuko eh, kenshi urabye neza intambara ziri ku isi ariko hanini hanini urabona muri afurika niho hari intambara zikabije kenshi genzamo n'umenga ziterwa na oni kuko oni asere ni ego ni ishi- ni ishami rya oni ni ishami rya oni rero ziterwa na oni sinzi ukuntu rero woteza intambara uti- utiteguye kugaburira abazokugwaho n'iyo ntambara yego icyo ni icya mbere gusa bitugora gutahura twebwe abirabure eh, iyo batubitahura oni tuba twaramaze kuyimenya ntabwo yoza iratubesha ko urabona yuko ni n'ibyo bihugu bigize bikomakomeye ni ibihugu by'aba bazungu ubona bafite ijambo ku isi ego nkagomba guhoza rero eh, izi mpunzi zakozweho n'iki kibazo ego bikantangaza ariko ukuntu eh, novuga ati abajeje umutekano mu- mu rwanda ba- buguruye umuriro ku mpunzi zitagira ibigwanisho ariko nkaca mbona yuko eh, perezida w'u rwanda agomba kwakira izindi mpunzi zivuye um, muri israel jewe sinabyumva ukuntu impunzi nkeya agomba yakira iziruta izo kandi yakira impunzi zivuye mu, mu bihugu bikunda kubamo iterabwoba sinzi icyo kintu yuko kitazoba eh, ikintu kije kumusambura canke- sinibaza ko kizoba kije kumwubaka kweri izo mpunzi zakira zivuye muri ibi bihugu eh, biri mu iterabwoba riri ku rwego rwo hejuru ego Eh, ikindi cya kabiri eh, nagomba Iki- kuvuga icyo ni icya gatatu kubijanye- ariko icyo icyo ni icya gatatu
ni icya kabiri ye soza soza Nago- kubera ko ye yego, soza nago- nagomba kuvuga ku bijyanye eh, n'icyegeranyo muhuza umufasha w'umuhuza mu big- mu biganiro by'i Burundi aheruka eh, ku- kuvuga yuko eh, leta y'u Burundi n'aba- n'aba- n'abo batavuga rumwe yuko bigoye kubahuza ego jewe n'ukuri icyo kintu yavuze eh, eh, ibiganiro ntibikunda ntibikunda kweri kuko iyo ba- bya- ba- baba nk'abashaka kubiheza ibiganiro biba byaraheze kera kuko jesi mbona ingorane iri mu burundi kuko igituma jewe mbona bitokunda etiyene ndabona mu burundi abatumirwa abatumirwa je ndabona umenga nibo bene guteza ingorane kuko sinumva neza eh, urabye neza uburundi guhera mu myaka ya mirongo itandatu hari abantu bagiye baboneka bagize uruhara mu- mu bintu byose byagiye biba bi- bibi kandi ugaca usanga eh, muri ibi biganiro rero biriko biraba eh, byatanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi novuga na gatanu kuva aho habone habereye imigumuko ugaca usanga nibo bariko baratumirwa mbega wotora umuti gute Etienne ariwe wateje ikibazo ntabwo ushobora gutora umuti ukoresha umutwe ukoresheje umutwe nyene wateye ca kibazo Ni- nivyo ukunda Ne.
Yego.
birumvikana Nosaba- eh, niko Yego.
eh, elize Nosaba ihangane rero- gato reka Ah.
noneho tu reka tu duhine ahangaha kubera ko tuguhaye umwanya uringaniye birumvikana icyo usorejeho nicyo kirumvikana ariko icy'ingenzi none mu bantu cyangwa mu mibereho y'abantu n'imiyoborere y'ibihugu ni uko nawe ibitekerezo utanga ni ibitekerezo byubaka cyane nizera ko wabishyira imbere mushobora gukorana n'abandi bantu mushobora kuba mwatuma ibintu bihindukaho muri hose mu buryo mwakoresha bwose kandi bigiye mu mahoro nta mirwano ibaye nta kindi kibazo kibayemo ikintu wazamukiyeho uvuga ko onu iteza intambara ntabwo nzi niba ari onu iteza intambara ahaba intambara mu bihugu runaka kenshi biba biturutse ku mibanire mibi cyangwa se ku bibazo biri hagati y'ibihugu hagati yabyo icyo ni ikibazo cy'ibihugu ikibazo bivuze kijyanye n'uko u rwanda ruzakira ziriya mpuzo muri israheli ni inkuru twakomeje gutangaza ariko leta y'u rwanda yakomeje kuvuguruza ko amasezerano yaba ayihuza na leta ya israheli kwakira ziriya mpunzi ko ntayabayeho kugeza ubu bavuga ko leta ivuga ko ntayabayeho ibivugwa ni ibitangazwa ariko leta y'u rwanda ntirabyemeza reka tubitege amaso rero turebe aho byerekeza etiyene etiyene reka se nk'utanga umuco gatoya kuri ibi bintu harivuze ati turashobora kujya hamwe tugatora umuti ingorane ni uko tudahabwa umwanya kubera iyo twahabwa umwanya twebwe nuvuga ati ugwaruka tuzi ingorane zikunda kudushikira kubera aba batama baba baziduteye umuti uba warabonetse rero nuvuga leta yuko yoduha umwanya yoduha umwanya tuyifashe tuyifashe kuko abitumira sibona ukuri abitumira sibo kuko nibo bene guteza ibibazo nibadutumire dutore umuti w'igihugu cyacu kandi ibibazo byose byohera ndagushimiye cyane rwose leta abari muri leta barakumva kandi icyumviro cyawe kirumvikana ku buryo burambuye uragira uti n'urwaruka rukeneye ijambo ahabera ibiganiro cyane cyane ko isi y'ejo simvuga uburundi gusa isi y'ejo kazoza k'isi yose ni mwe kareba urwaruka ni ngombwa rero ko mugiramo uruhare rwumvikana nk'uko bivuze aho kugira ngo abantu bagiye mu biganiro kuva ryari na ryari bakomeze bajyemo bagira ngo barashakira umuti urwaruka ukavuga uti ntabwo bishoboka niyo mpamvu uvuga nti barakumva
yego cyane murakoze cyane kirumvikana komera cyane rero kandi wikendi nziza wumva radiyo ijwi ry'amerika kandi unabwira n'abaturanyi bawe ababanya aho mu kibano nabo bakumva radiyo ijwi ry'amerika urakoze cyane rero erize
murakoze cyane etiyeni umurongo ntibahindura ntabahindura rwose nibutse batwumva ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni ikiganiro muri isanga reka mfate na maritin uranyumva neza
ndabumva neza komera cyane maritin wikendi iragenda
iragenda watubwira icyo wakoze icyo munsi muri wikendi yawe
wikendi twakoze umuganda wakoze umuganda
ukwezi ukwezi ahasigaye maze gukora umuganda narindi ku kazi ariko ntakarangiza icyo wita umuganda ni iki maritin kuba twumva batazi umuganda
umuganda ni ibikorwa rusange biteza igihugu imbere
noneho tubwira icyumviro cyawe igitekerezo cyawe kuri radiyo ijwi ry'amerika
igitekerezo nari mfite
yego ndakumva rwose komeza
igitekerezo ni kuri ziriya mpunzi zigaragambije yego zo mu nkambi ya kiziba leta ntabwo hasheri yakagombye gufata impunzi kandi ariyo izishinzwe hanyuma ikazegura leta kandi ikazegura leta ngiye igitekerezo cyane ndakumva rwose ni ikibazo twakomeje kuvugaho benshi bakigarutseho bibaza bagira batese ko umuryango ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr bishoboka bite ko ryafata icyemezo cyo kwegurira impunzi cyo gushyira impunzi mu maboko y'igihugu amategeko abigenga ni ayahe nicyo kibazo twakomeje kuvugaho abantu benshi bakigarutseho sinabasubiza sinagusubiza gusa ni icyiyumviro ni igitekerezo kiri aho abantu benshi batekerezaho kubera ko n'ubusanzwe iyi nkuru tuzakomeza kuyikoraho mu minsi iri imbere mbatumire gusa muzakomeze kwitabira gahunda zacu tuzagenda tumenya byinshi bikurikirana kuri iki kibazo cy'impunzi zari kiziba ziciwe imbere y'ibiro bya hcr mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda urakoze cyane murakoze cyane
nibutsa rero bakomeje kutwumva ko mukurikira ijwi ry'amerika undi dufite kuri telefone mbere yuko dufata akaruhuko gatoya cyane ni niy'ukuri niy'ukuri uratwumva
ego ndabumva ego watubwira aho uherereye muri uyu mwanya n'icyumviro cyawe igitekerezo cyawe
jewe ndi ubu uyu mwanya ndi bujumbura mu gisagara yego mu gisagara aho mwifashe mute
ni amahoro n'ukuri akavura gahegeje kugwa harameze neza akayaga ni sawa ni sawa rwose noneho dusangize icyiyumviro cyawe
yego nanjye ngomba kuvuga ku makuru yerekeye n'inama y'abakuru b'ibihugu b'aka karere turimo k'ibihugu by'uburasirazuba mu burasirazuba bwa afurika yego
iki kibazo cy'uburundi mu bisanzwe ku bwanjye mbona kidakwiye no kuguma gitesha umwanya abantu bakaraba ibindi biga kuko ibintu by'ibiganiro by'abarundi navuga ko byananiranye kuko bari bavuga yuko bongereza abahuza cyangwa noneho umufasha w'umuhuza bakamwongereza ikiringo cyo kubandanya ahuza abarundi jewe mbona yuko iminsi iheze nta kintu bariko barakora kinini kiboneka covuga yuko bariko barahuza kuko umwanya ni muremure turindiriye tubura ingingo nimwe bashikako novuga rero ko iki kibazo kirarengeye kure n'iyo kano karere kuko kano karere nta shaka mu bisanzwe nticyari kirengeye akarere ariko nta shyaka na rikeya ririmwo ry'uko bakemura ikibazo cy'uburundi wowe ukabona se ikibazo cyangwa se ubushake buke ubona hehe niyo ukuri
ubushake buke buri kuko kuva iki kibazo cyakigwa ko nta ngingo iboneka irafatwa ni ibintu byo kuvuga ngo tuzosubira kunguruza amatariki ngo tuzosubira guhura dutanga ibyegeranyo batanga ibyegeranyo byigwa ko n'abakuru b'ibihugu mugabo utabona aho bigarukira bavuga yuko nicyo gituma mvuga ko cyabarenge kuko urabye amaraporo arasohoka yaba mpuzamakungu yaba yatangwa na oni leta itakijya ikayiyamiriza ibyegeranyo byose bisohoka ku byerekeye agateka ka zina muntu umutekano byose bikiyamirizwa ukaraba amarezorisha afatwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu inama y'umutekano ugasanga yose agenda uko nyine nta na kimwe kigira gishyirwa mu ngiro ingingo yigeze gufatwa n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ugasanga nawe nyine rijyanye uko ntigeze ijya mu ngiro byerekana yuko leta iri kurerekana yuko abo bose atacyo bayitwaye atanga ubu bafise yuko bayishyira ko atanga ubu bafise kuyishyira ko ni ukuvuga rero twebwe reka tube muri aka gahugu muri aka kantu nyine uvuga k'akazingi tube hatawe umuntu adushyigikira kuko abari baragira utwigoro twose nta nta efe biriko biratanga novuga nzingano bivuga mu kirundi nta efe biriko biratanga ndakumva rwose ndakumva uragira uti bitwaye bimaze igihe kinini cyane ihangane gatoya niyo icyumviro cyaba kirumvikana uragira uti hamaze igihe abarundi bashyikirana bahuzwa n'amahanga cyangwa se n'ibihugu by'amahanga cyangwa by'akarere kugira ngo barebe ko amahoro yagaruka ariko kugeza n'ubu nta cyerekana ko inzira abarundi barimo ko ari izageza ku mahoro bahuzwa n'abantu bari hanze niko bivuga ego ni ibyo ni nk'ibyo nyine muganda afite n'andi makuru navuga ntushyikiriza nta kibazo ihangana gato tuzaguhindura ijambo kubera ko dufite abantu benshi benshi benshi cyane bategereje icyumviro cyawe turacyumvise nta mwanya munini batwara nta kanya kanini batwara ni akanya gato cyane gato cyane urabafasha kuvuga iki
aha mu kibano je turabona abanyeshuri abanyeshuri barindiye kuja muri za kaminuza zegukira igihugu mu burundi yego barindiriye baguma bibaza ati none kumbure amashuri azotangura ryari mugabo bakabura inyishu vyoba bimeze gute ko abajejwe ivy'uburezi z'inyigisho za kaminuza hata na kimwe bigera bivuga ko ese amashuri uyu mwaka yoba atazobaho canke kuko urumva barindiriye kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu umwaka uraheze n'ubundi ugira wiyongere ko biragoye abantu bahejeje mu kw'indwi bibiri na cumi na gatandatu ubu tugeze muri bibiri na cumi n'umunani mu kwa kabiri hafi mu kwa gatatu none ntibazoza kwiga se twagomba dusaba abantu bajejwe ibibazo by'indero baze bahaguruke cyangwa kumbure muzobatumire bagire bavuge ingorane yahabaye ubwiye amashuri ntadatangura uyu mwaka murakoze urakoze cyane nawe kandi uduhaye inkuru tugomba gukurikirana mu minsi ya vuba cyane uzakomeze ukurikira ijwi ry'amerika tuzagerageza kuvugana n'abashinzwe icyo kibazo mu burundi twumve insiguro cyangwa se umuco babishyiraho kugira ngo abo barangije amashuri barebe niba bazakomeza kaminuza cyangwa se niba bashakisha ubundi buryo bakwihangira imirimo nibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikira radiyo ry'amerika i washington dc kuri mikoro muri kumwe nanjye Etienne karekezi mukomeze no mukurikira ibiganiro byacu n'ikiganiro murisanga
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mwakurikira kandi cyangwa se mwatugezaho ubutumwa bwanyu mukoresheje aderesi yacu ni radiyo yacu arobaze jimeri akadomo kome mwakurikira kandi amakuru yacu kuri facebook kuri radiyo yacu naho site yacu isanzwe yo ni wa eshatu radiyo yacu va o a akadomo kome naho kubifuza gutelefona kugira ngo mutange ibitekerezo byanyu mutange ibyiyumviro byanyu mwakoresha nimero watsapu ni kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe mukaganira n'abakurikira radiyo ry'amerika umunsi ku wundi mu kiganiro murisanga mbibutsa ko iki kiganiro ni ikiganiro kibaha umwanya ni buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe ku mugoroba ni umwanya tuba kugira ngo mwinegure mutange ibitekerezo muganire mugishanye inama mwigireho cyane cyane ko burya kenshi itangazamakuru hari abahigira byinshi cyane kurusha uko babikura mu bundi buzima busanzwe mu kiganiro muri sangaro dufite kuri telefone uyu nkuru nziza nkuru nziza uratwumva neza
ndabumva ye utelefone nkuru nziza
ndi muri mu nkambi ya maheba mu gihugu cya zambia muri zambia ho ye mu gihugu cya zambia mwifashe mute igitekerezo ufite ni ikihe muri uyu mwanya
muri zambia mu nkambi n'amahoro nta kibazo imibano ibayeho neza turabana n'abanyagihugu neza impunzi dutandukanye tuva mu bihugu bitandukanye tubanye neza yego ni byiza mukomereze aho rwose
mwavuze uko nabibona kuri facebook inama yabaye mu uganda hamwe n'impunzi z'abakongomani zicwa muri mu rwanda ariko gatoyi sinamenye neza inama icyo yari igamije n'icyavuyemo n'ibyo mpunzi sinamenye neza nyine naho biciye igihe kubera ko hari ikibazo ubajije gisa nk'aho cyihariye ubwo icyo nakubera ko ushobora kujya kuri facebook no kuri ku rubuga rwacu rwa rwa rwa interinete ntakoherezaho kubera ko byose bikubiye mu makuru twatangaje kuva ejo n'uyu munsi wahita ubona ibisobanuro birambuye ku byo inama yavuzeho ibyagezweho n'ahasigaye ibibazo nanjye ndagushimiye cyane ku nkuru nziza kuba witabiriye gahunda zacu ese aho muri zambia mutwumva ku buhe buryo
jewe novuga ku binyerekeye benshi nkorera kuri facebook nta radiyo mfise kirekeye facebook abandi sinzi ingene babigenza nta kibazo rwose ubwo n'abandi bababwira kubera ko bashobora kwitabira gahunda zacu bari kuri facebook cyangwa se bakajya ku rubuga rwacu rwa interinete mu kanya amaze kubaha aderesi ariko ndayisubiramo urwo rubuga rwacu ni wa eshatu radiyo yacu va o a akadomo komu urakoze cyane ubwo witabire facebook cyangwa se ujye ku rubuga rwa, rwa, rwa interinete urabonaho amakuru arambuye n'andi menshi cyane ajyanye na kiriya n'iriya nama yabereye i kampala muri uganda
murakoze cyane urakoze cyane nawe nkuru nziza kandi wikendi nziza nongeye nibutse mwe mukomeje kutwumva ko mukurikira ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iki kiganiro tukibagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru kuva isaa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi buri munsi ubwo buri mwese ndabatumiye aho muri hose kuri telefone dufite ni fidela
ndabumva yego uranyumva neza
yego ye urahagana he
ndi mu gisagara cya bujumbura aho mu gisagara mu kaye muri karitsiye muri zone ye
ni mu bwiza ni mu bwiza mwifashe mute
turashima kweri murashima noneho duhe icyumviro cyawe usangiza n'abandi
mboje nashaka gutangaza nk'izo mpunzi z'abakongomani uko kuntu ziciwe imbere y'ishyirahamwe rigizwe ibintu by'impunzi aho nyine mu rwanda yego kuvuga twebwe nk'abantu b'abarundi twabyakiye nk'ibintu bibabaje cyane nta kuntu igihugu cyo kwakira impunzi ariko bikaba nicyo usanga ki- kigaruka kikabarasamo kandi aricyo cyari kigejeje kubakingira umuntu ariko arumviriza ucumenga kweri nta kintu babafashije none ko uhunze umuntu aku- aku- uhungiye ko nyabuna ari we aku- akereza ku kubungabungira intuzi ubuzima bwawe ariko akagaruka kitakurasa none batekanya kubakura mu rwanda ubu vuba canke bazobandanya ariho baba mu gihe kandi u rwanda nabwo rusanzwe rumera nk'ubu ushaka kubiyambura nk'ubu icyo ni ikibazo ariko uri kumvise rero ibintu byabaje cyane boreba niba bozikura mu mu rwanda baka- bakazunguruza ahandi hantu kuko ndabona nta mutekano bariko baducungerera kandi ari nabo mbona bayangaba ko baduhungabaniriza Mhm.
icyumviro cyanjye ni iki urakoze cyane turagushimiye rwose icyo ni ikibazo uzamuye natwe ntabwo tuzi neza uko bizagenda ariko uh, kugeza ubu wa- icyo twagusaba ni uko wakurikira amakuru yacu tuzakomeza gukurikirana ikibazo cya ziriya mpunzi umunsi ku wundi Eh, hagize ibishya bibonekamo nawe ukurikira radiyo ry'amerika wahita ubimenya urakoze cyane rero yego sawa umunsi mwiza iyi nawe wikendi nziza aho aho ngaho nibutsa abakomeje kutwumva ko mu kurikira radiyo ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda E- aimable uratwumva
Ndabumva.
uranyumva neza
Eh, ndabumva cyane rwose ni aimable cyangwa
Eh, je nitwaye mabure nkiteretse ndi ngahe i bujumbura mu kajaga eh, aho bita mu kinyinya kuri antene kuri antene
Eh, nizeye ko udufasha kugira ngo ibiganiro byacu byumvikane neza ari kuri hafi ya antene
eh, ego cyane rwose cyane rwose nako ntagira kugira ngo ijwi rya amerika ribandanye ritera imbere komera cyane none icyumviro cyawe ni ikihe uyu munsi ku wa gatandatu
shingiro cyanje nkashyikirizwe pabi rya by'impunzi zanye kongo ziri mu rwanda yego
amakungu akwiye ikintu yokora kugira ngo zirya mpunzi zironke ku- ku- ubwidegemye ukwiye kwica impunzi nka zirya zi- zigorewe mu rwanda kandi zikwiye gucungerwa neza nta- ntagire ikintu baba kuko birababaje kubona wicekeyemo muntu ntaho byanditse yaho kwica umuntu umuhora ubusa n'amakungu akwiye kujya hamwe east africa u rwanda na congo bakajya hamwe bakumvikana kibazo kiriya kibazo bigafatwa neza hanyuma bikagenda mu buryo ba- ba- ba- ba- ba- babacungera neza canke bakaraba ukuntu boba- boba- bobashira ahantu batekanye baka- bakaronka amahoro mu rwanda
turagushimiye cyane rwose twatangiye tubivuga ko uburenganzira ku buzima ubuzima bw'umuntu si n'impunzi gusa buri muntu wese afite uburenganzira bw'ibanze bwose nakwita ko ari ndakuka kandi utagize iki- utagira ikindi usimbuza turizera ko ababishinzwe ari umuryango wa onu n'ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr ari za leta zicumbikiye impunzi hari za leta nyinshi zicumbikiye impunzi hirya no hino ku isi mu karere k'ibiyaga bigari ho twavuga ko ahari buri gihugu gicumbikiye impunzi zituruka mu gihugu gituranyi twareba abarundi aho bakwirakwiriye mu rwanda muri kongo muri tanzania muri uganda muri kenya n'ahandi n'ahandi abanyarwanda nabo hari abari mu burundi muri tanzania muri uganda muri kenya muri kongo n'abakongomani rero aba- abanyakongo nibutsa ahubwo niba utari unabizi cyane aimable ko mu myaka ibiri yonyine ishize ah, onu yatangaje ko hari abanyekongo barenga miliyoni enye n'igice bahunze igihugu cyabo bajya mu bihugu bitandukanye ku isi birumvikana harimo u rwanda n'uburundi n'ahandi abo ni abantu benshi cyane
Eh, mwagize neza Ye, urakoze cyane rero ukomeze ugire wikendi nziza aho i bujumbura turi kumwe kandi muri uyu mwanya na teogene uratwumva
turabumva teogene uranyumva neza si
ndakumva neza uratangaza iki
aho
urakomeye ah eh, ndakomeye urahagana he icyumviro cyawe ni ikihe Ndi igitekerezo kigali mu rwanda ndi kigali mu rwanda ye kigali muratangaza iki
turaho nta kibazo ye tubwira icyumvi- igitekerezo cyawe
Eh, ku bijyanye n'impunzi cyane ngewe n'icyo ndi buvugeho bya bintu yego turakumva bya- bira- birababaje cyane sinibaza ko aba- aba- abakongomani niba baravugaga ko barambuye yenda kuba mu rwanda ntabwo ndate- ntabwo ntekereza ko byakagombye kuba impamvu yo kubakumira kugeza n'aho bapfuye
byarashobokaga ko yenda leta y'u rwanda yumvikana na hashiteri bakabimurira mu kindi gihugu cyangwa se bakanasubira n'iwabo kuko eh, birashoboka ko babonaga ibyo bas- ibyo bahungaga wenda mu rwanda batekereza ko byagabanuka cyangwa se byavaho byenda bitaravuyeho nibo babizi ntabwo ntekereza ko mu by'ukuri leta y'u rwanda yakabaye yarakoze kuri ku buryo impunzi zipfa Mm? ni ikibazo gikomeye umuntu aba adashobora ku- kumenya ni ni iyihe mpamvu kuko impunzi ntabwo zarwanaga zari ziri kuri hsr zitegereje ko hsr yo izifite mu nshingano zayo izivana mu rwanda ikazitwara iwabo cyangwa ikazitwara mu kindi gihugu nicyo ni nacyo basabaga Eh, ntekereza ko leta y'u rwanda yagakwiye kuba yarakoze ibiganiro nabo ikababwira ati kubakura abo hano mu rwanda mujya muri congo birasaba ubu- ubushobozi nibyo mwitonde wenda tubashakira ubushobozi mugende cyangwa se hsr kubatwara mu kindi gihugu birasaba ibi n'ibi n'ibi bakabibabwira neza nta mpamvu zo kuba impunzi mu by'ukuri zagomba gupfa ikindi mvuga kuri hsr hsr mbona ku bwanjye yaragaragaje intege nkeya cyane ku kijyanye n'impunzi sinzi muri iyi minsi ntabwo ari na ziriya gusa n'ahandi hose impunzi ziri cyane cyane zo mu karere k'ibiyaga bigari usanga harimo ah, u- kutaba ku- kutubahiriza inshingano kwa hsr twari tuzi mu myaka yashize ku mpunzi kuko oh, hsr kuvuga ngo ifashe impunzi zishyize mu maboko ya leta kandi mu by'ukuri abako ziriya mpunzi ntabwo zahunze kongo zije ngo zijye mu maboko y'u rwanda zahunze impunzi zijya mu maboko ya hsr hcr yumvikana n'u rwanda kuzituza Nta- mbona rero hcr isa nk'iyi- nk'iyazitereranye Ne turagushimiye cyane Theogene ubwo turizera ko ababishinzwe ku mpande zose bazakora iperereza eh, ryimbye rwose Murakoze rirambuye ku buryo eh, ikibazo cyatumye abishwe muri buriya buryo bagaragara bikaba n'isomo ku buryo bagezwa imbere y'ubutungane nk'uko akenshi bisabwa imbere y'ubutabera ku buryo bibera isomo buri wese ubwo turibwira ko Oya, ankete birababaje izakorwa rwose. birababaje rwose nta mpamvu yo ku- kwica impunzi impunzi zitarwana impunzi zi- zi- zisaba uburenganzira ba- ba- bakwiye kuba ba- barubahirizaga uburenganzira bwazo cyangwa se nimba ari ukwigiza nkana nabwo bakabivuga ariko mu buryo butabayemo kwica ntabwo ari byo turagushimiye cyane ikibazo cyawe kirumvikana n'ibyo navuga nti turizera ko hazaba iperereza ryimbye ku buryo ah, u- u- u- uwakoze u- uwishe ko yagombye kubikurikiranwaho mu butabera ku buryo burambuye urakoze cyane Mm.
kandi ukomeze wumva radiyo ijwi ry'amerika uyumvisha n'abandi kandi ugire wikendi nziza
turayumva radiyo rwanda murakoze Ay, ni ni radiyo ijwi ry'amerika uratuvangiye ariko ni radiyo ijwi ry'amerika
Sorry, ndi excuse, ni ndi ikote eugene excuse.
rwose twaguhaye mikoro none ura- ura- uratwirengagije nibutsa abatwumva ko dufite kuri telefone undi mukunzi wa radiyo ry'amerika Eh.
benjamin uratwumva nawe
yego ndabumva wifashe ute Ja- benjamin
mfashe neza nta kibazo urahagana he ngo tubwire igitekerezo cyawe
i kigali i kanombe i kanombe igitekerezo cyawe benjamin
igitekerezo ndavuga kuri bariya bakuru b'igihugu bakoreye inama muri uganda yego
yewe ndabona ibyo yita afurika bishyize hamwe ndabona ibyo bashakaga kugeraho batabigeraho
kandi barakoze inama bakagera ku myanzuro ndabona bari mu myijyane gusa Mhm.
so iki- igitekerezo natanga ni uko bazashyira hamwe twese tukaba nk'igihugu kimwe
igihugu kimwe n'imyiryane bakabyihorera murakoze
igihugu kimwe nicyo wifuza muri mu muryango wa afurika w'uburasirazuba
Eh, ko bashyira hamwe imigambi bashakaga yose ikajya hamwe bagakorera hamwe
wumva byashoboka wumva byoroshye
Ndabo- ndabona bigoranye kuko nka- ndabona ibihugu bimwe bigenda byikuramo bitabishaka
none se kuva ko byikuramo bitabishaka biba igihugu kimwe bijyanye na bite
twese twa- twaba nk'uko wenda twavuga leta zunze ubumwe za amerika Ni ariko nyine natwe bisaba wenda ko tukaba nk'igihugu kimwe tukitwa tukaba nka- tukaba nka- nka amerika nk'uko yishyize hamwe Ye, ni igitekerezo cyiza ni ni umugambi mwiza washoboka birumvikana ariko nk'uko ubivuze uzagira uti hari ibihugu bigenda byikuramo kubera ko bishobora kuba bibona ko hari ikibazo kiri muri buri bihu- mu gihugu runaka cyangwa se ku bwumvikane bukeya ariko nanone buri cy'ibanze kugira ngo ibihugu bibashe gukorera hamwe ku buryo burambye bumeze neza ni uko haba hari imiyoborere ifatika imiyoborere yumvikanweho ubutegetsi bwa demokarasi ni ukuvuga intwaro rusange igaragarira buri wese ku buryo nibura ku bijyanye no gusimbana ku butegetsi ari ikintu cyumvikana naho ubundi bitari byagera kuri iyo ngingo kugira ngo ibihugu bizishyire hamwe ahubwo byatuma noneho icyo gihugu kimwe kinini cyane uvuga nacyo kibamo ibibazo bitandukanye bitewe cyangwa se biturutse kuri buri gihugu cyagiye kishyiramo aho ngaho niba ariko nabyita zikaho ni kuri izi mpunzi zo mu ntara ya kiziba bakareba uko bakemura kiriya kibazo kihari yenda gushimiye cyane aho benjamin i kigali mu rwanda ukomeze karugire w'icyo nziza
yego namwe murakoze cyane natwe turagushimiye nshimira namwe mwese kandi mukomeje gukurikira radiyo ijwi ry'amerika namwe mwatanze ibitekerezo binyuranye ku ngingo zitandukanye twibanzeho cyane uyu munsi mwese nabonye ko mwagarutse ku kibazo cy'impunzi z'abanyekongo ziciwe hariya mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba mu rwanda imbere y'ibiro by'umuryango wa oni ibiro by'ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr ibiro by'akarere hariya muri karongi ni ikibazo twabagejejeho amakuru ku buryo burambuye kandi twiteguye gukomeza kubagezaho amakuru ku buryo mwabona ibisobanuro ndetse n'umuco urambuye ku kibazo cya ziriya mpunzi ariko namwe aho muri hose turabatumiye kwitabira gahunda zacu mukatugezaho yaba amafoto amavidewo mwaba mwarabonye kuri kiriya kibazo yewe no kutugezaho ibitekerezo binyuranye ku bibazo binyuranye bireba cyane cyane ziriya mpunzi mwese kuri rya amerika turabategereje ko mwatugezaho ibyo bintu tukabisangiza abatwumva buri munsi
nimekaa nikijiuliza wino wako Baba wa walimwengu, wewe ni mwema Baba wa huruma, Baba wa mbingu na dunia, wasuluhisho si watoto, takusifu takuabudu ndiyo sababu tasema asante, ishike mkono isianguke, nahitaji msaada kutoka kwako, nipe nguvu na uvumilivu Baba, ili niwe wako wako yeah, yeah. Tazama kila pande ya dunia, kuna viumbe za kila aina, kuna sisi kwa mfano wake. Mungu Baba ni mwenye kutujali, Mungu Baba ni mwenye kutupenda. Umelipa ngapi kwa uhai wako? Umepana lini kwa kubarikiwa. Mungu ni mwema, mwenye neema, mwenye rehema zote, nishike
abakomeje kutwumva rero mbere yuko basezeraho isaha ya murisanga irarangiye ariko reka nsoreze kuri ubutumwa bwa niyo nsaba odette wavuze ati turabakurikirana ikibazo cy'impunzi z'abarundi ziri i mahama mbona hagakwiye kubaho ibiganiro biciye mu mucyo ubundi hakabaho kwita ku byifuzo byabo by'izo mpunzi reka mbasigire indirimbo ya kidumu nipe nguvu umuricuranzi umuririmbyi kabuhariwe kidumu arasoza muri kumwe piga magoti papa tusamehe dhambi zetu, tuko mbele zako tukiwa wanyenyekevu. Baba, tupe amani eh, eh, ah. tuko mbele zako tukipiga magoti Baba, tusamehe dhambi zetu eh, tuko mbele zako tukiwa wanyenyekevu Baba tupee amani, pe amani ya nyoyo. Ndiyo sababu twacheza gitaa hivi. Twacheza gitaa kwa sifa na kwa Baba, kwa utukufu wako tukikukuza. Eh, eh, eh.
VOA Afrique.